say tinubu want to make di son govnor of lagos state wen e become di president e tinubu actually love di nigeria di yoruba land e should allow dem to di youth to choose from north east west dia own president young man not old man that is shaking. Yes, oh my people. I don come again oh with another courageous this morning. My name is Boss Secondhand TV. beg. If you have not subscribed to my channel, please kindly do so and hit on the notification bell so that whenever I upload any new video, you'll be the first to be notified. So I deal on Royal Home, I react to videos, I react, I do gist and uh, trendy news, trendy G's, Africa celebrities, so on and so forth. I do a live stream so once in a week or twice or so. So I react mostly on videos, trending news. Oh, that will blow your mind. So guys, let's go. Subscribe, don't fail, please. Don't watch and finish watch till you don't subscribe. I'm your sister. Please don't unsubscribe. Share the videos. Always share this video. Almighty, I don't leave hate comments. We are here to sort out some issues and leave your opinion your opinion matters a lot god bless you for coming okay guys let's go without wasting no time my people don't vex yes so everybody is angry that why would Tinubu not allow the young people to rule instead of him coming here to start shaking on that place i no hate Tinubu oh. me una know analysis and i dey do reaction i'm reacting to the this thing i just listed news and um, i listed to so now guys this is tinubu this is uh, uh, sunday igbohu popular knows you everybody know him the freedom fighter when they fight for us for yoruba land the hero of our youth so my correct people, now na people be this one as sunday to come take go land for trouble for kotunu Our people take come come sunday igbohu has why they go everybody say ah tinubu get hand for the issue why would you understand say becos tinubu because of the 20 e no wan make sunday igbohu disturb am for 2023 now the good thing when she do when e supposed to do be that one my people know he not supposed to do dat kain thing. What he supposed to do is to call him, sit down and ask "What do you want ah we want fulani make dem comot for our land okay okay no worry i go talk to the president since na tinubu na put the president for there people. say now because the president not they hear bubu not they hear e matter again bubu not they listen to uh, tinubu again so my correct people, now the youth don't verse come out The youth of yoruba the youth of other countries they don't verse come and say why tinubu don't stand for as he take put eh, eh, bubu for there 2020 15 2015 as he take put bubu for uh bubu for there so why e no pick youth and put am to to rule to stand e say okay among all those people wey dey come contest there are many youth there why e no tok wit dem showore dey there why e no tok wit am change am put am for there as he take put bubu for there say okay make we try youth say tinubu don do two times governor for lagos state say e don do senate also He say im wife sef He don buy ticket for im wife He say all of dem just dey do round for im house The whole thing just dey circle of tinubu you understand me He say okay now what is wrong with tinubu He tinubu They say okay Sheyi. because tinubu wan make Sheyi the governor. He wan put Sheyi as the governor. That is di son my people. na wow for this country you wan make your son the governor to rule us lagos state ha if na so tinubu do you they do me i no like him, o you understand What do you they do i no like him. you better change it is not late okay now eh olusegun obasanjo he dey with article. Siamo, all the old old men, all of them did this thing. But Tinubu, why? Why? Okay, look at Sunday. Una buy everybody for his house, for his house, for his house. Scatter everywhere for dear. All the whole motto, una scatter everything. My people. And today, what happened? They still go to war. to scatter churches now our mothers dey hold eh, this thing pule pule dem dey hold am for inside church whose kind life be that one what do you those people now just enter church like that some no even know how to shoot if they just enter church unexpectedly na wetin wan happen sunday igboro tok am dem no hear e tok am dem no hear e tok am dem no hear e go everywhere dem no allow am They begin one her up and down They go scatter to eh, sunday igbohu house delete people for there carry people for more than how many months put them for there They give them chemical They drink eh even the people wey dey kpai dey still carry the this thing dey carry am go The two people. till today dem don see two people. i no know whether dem hmm. don carry the their body give our nigeria eh, yoruba people, all those two people, wey dem do for there i don't know so my correct people, at the end of the day wetin sunday gbori dey talk, e con come to pass e say dis fulani dem come dey call am say e no go school dem come dey call am illiterate sunday gbori try to go see our king dem no go allow am to enter. He try to call ogun state govnor ogun state govnor say im travel go abuja e no dey the man try tinubu dey try to talk, talk. tok toll gate pipo tinubu wear dem After talk gate happen now wetin you dey do tinubu dey shake for two hands tinubu dey shake for two hands and i see surprise to see one old mama credit to that small clip of video when e dey there to the source i surprise to see old mama dey there dey tell tinubu dey pray for tinubu say if tinubu no win he no go sleep for di new dat dis thing primary election wey dem do dat day presidential primary election to come in tinubu di youth say dem don't want dey say dem don't want even though yoruba nation will not work out now dem say you should pick younger person they will just push you why you don't pick younger person and put there they are tinubu that they plan for you they are not go gree put you they say na article they want put instead of you greediness instead of you to put somebody okay now person like eh, eh, sunday igbo why you no call sunday igbo say okay now since una dey call for nigeria uh, how dem dey call am nigeria nation since una dey call for dis thing uh, um, wetin dem call am since una dey call for yoruba nation okay sunday igbohu come come make we put you make you come make we try you why tinubu no do that kind of thing why tinubu no call um, e no call why tinubu no call showore and say okay come since you dey fight for revelation now you get your own child wetin dem call her? you get your own eh, eh, na is it appc ah, or what wetin be tinubu eh, wetin be showore this thing candy i don't know the name of What did dey call them? all these people wey the apc dp pdp and so on why you not say okay make sure we're okay now change let me put you to come and rule May we see if showore not do it we do it make it rule make it rule us May we see enjoy young people. allah also enjoy young people. we want to see young people. young people to rule Now we wan see no be old pipo again They say they don't tire for Tinubu. Tinubu say UN day back. He say British day back. They want making he want change the country. You put Buhari, not change country. And see do you do. You and Bubu, una they change. Okay, see that day, Bubu no want sell ticket for you. He overthrow you. So you go still no say Tinubu he enter there if you no get solid this thing okay now see the old mama when e dey pray for tinubu this old mama o oh, i no blame am o na im dey pray for am He hold im two hand He pray put credit to the person the source of this small video He pray put e hand say make tinubu win you understand me at the end of the day now where this woman don't hold, e not sleep or o until tinubu come mm-hmm. find and go as dem show am make you see say everything wey we dey talk that they see am o dem dey hear that is why we should be talking though. make we not rest though. we keep talking we should not rest they are seeing it they wash. watch mm-hmm. mm-hmm. and if you dey give them? They will come They come They write comments when wey e no get head for your channel would that solve the problem you go dey give them if you title something they will come and be using that my people that one not they solve the issue tinubu don't pray finish he don't work. the old woman you will know the old woman with his uh, her place you will know say the old woman no e no poor e get money you understand me so my correct people, i dey beg una make tinubu bring young person make e bring young person tinubu you don't, you dey you know you are not okay you are your hand is shaking your body is shaking make it not be say you go you go come enter there you no go fit talk you go come kpai for there if you dey waka dem go dey guide you for hand That they guide you. That is what we are hearing every day. I pray for Nigeria. May God protect our country when we Nigeria. If God say yes, because what we hear, there are no person We will not even express say I he go win. I wish Showore will win. Guys, leave your comment. Thank you for watching. bye. bye.